Dhaq dhiiraa nadheen ijoollee bultoo san nageeyaa. Gammad guddiyoo ka isaan arratan dhuftanii nu caqaftan. Bukkuu tolbeessaa kannee wan dhiisaa amtan wottimna. Fichaa tokko ilaala. Bukkuu dursaa keessatti wan dhaloot isaa kan hawwattinne himne. Dhuguma akka dursaa nu wattimninne iisanne intal dubraa tamiyyuu ishee qabdutti takkanamuun fuudhin sunti ishee dhalee. Wannis duuniyaa kanti gad baasaniifinne akka inni namtan wan waaqaa nutti hima. Aadaan eegiyyaa gad baate nan wal ba'a. Lafin itti dhalat sun tagaruu Yuusufaaf Mariyaamunneen eegiyyaa lafishiin itti dhalattitti Beetlehemiitti galte. Eegiyyaa mal ishiin laftuun geette baree bultoonnee dhabde loojiin duuduu namaa meeqe. Mal kallee Mariyaamuun ulfaattee amtana alkum geette. Bareen bultoota tashiin dargatinneen foona loonii calla. Kan eegiyyaa iisannee achi keessi dhalte foona loonii tuun keessatti. Eegiyyaa dhalooti sanneen akkuma nabooleen dursaa tuun himte akkuma sun dhalate.
Fiicha lammeessaa ilaala. isaan guddatee makolom haadhisaa maryaamuwa iyo dagirtii isaa iyo isa waliin yaanii aroos laf kanaan dhaqen innamaa yoosiiwwan aroos midhaasu sagalee dhaabanii amminen bisaan mukaa kan muk jala miicanii daraaraa muka jala miicanii dub dhugan kanaan wal soorraten duuba eegiyya mal isa faan as geet sagalee soorraten um jirti ammoo akkuma innamaa sagal nyaatir jiruun bisaan kun ka dhugaatii yaannen dura raawwaten duub ishiin takka bisaan hin dargenne daddabbootii aroosanneen bisaan ishiin isa faat kannite hin dagarre maryaamuun isa dheettee booshee jetteen bisaan daraara mukanneen hin jiranu jetteen kan isa moo jedheen aan dhaabuun tiin geenne ati maaliif aatim tedheen ammoo maryaamuun daguji midhaastu booshee jetteen wanni isaa midhaasa sanii jedhu xuuxuu midhaasa jetteen bare sun buttee jaat jira dub buttee jaan sun isaan daguji midhaastu moo jedheen buttee jaanuu bisaan hin meeqaadheen kan jarrinneen akkin dubbecite kan isaan woo jedheen bisaan sun duufuu dhaata gujii aroosa irjettit kannaadheen eegee isaan bisaan sun bisaan daaraa mukakuun ugee mi'eesse kan jarkuun ka aroos irjet malinni bisaan sun unanii afaan hin qaben mi'eeffatanii bisaan kun lilla mi'aanii dansaa jedhen kan isaan gurbaa aroosa dhaqee woon jedheen ati maanii ka bisaan mi'aa dansaa maayyaan dhootu daddiin bisaan ka mi'aan kan dursa dur dhufteeni duun maayyaa bisaan dansaa hiitee maayyee dhuftiini woon sheekaa ta'i isaan dursa midhaas ka daddiin awwalii dhagartan waan ni wa midhaasiti jedhu ati moo waaqas unu midhaasita gammi dadda ergettoon tun illum isa dhugonfete mali isaan bisaan gurraa sun buteet buusaa jedheen ishiin bisaan gurraachaan itti buufteef beeddi ammoo hin beenne takka ak bisaan sun bisaan miyaa itaan of tuun ammoo haa dhugonfeton kasaan ka ishiin bisaan sunne untee eegee bisaan sun miyaa itaan waan ni wa itaa nuti jedhu nuti itaanitti dansa fiicha namba sadeessaa ilaala nammaallumu tokki jirnam guddiyoo tokko maqaa isaa nikodeemoo jedhan inni dhuga gadhiisaa jirtan hubanno fedha namni nikodeemoo kun mara guddaa waadii isaan akkan innamatu waadii dhageette inniin waadii isaatiif waadii qaaloletuuni ishee gargara dharke inniin isa waadii isaa tan jeeletu innama kun isa hubatiin fedhu duub halkan hin ijeemee dhaqee isaa dharke kawwan edeen isaan atiin qaallich gar waaqaatti dhufeedeen maana nam akkan kee won sheekkaa midhaas hin jiru odheen nam lamdhalet lakkisi kuuni gar waaqaan dharguu adeene nikodeemoon dibbuu sun takka hubanne duub shangaa'ee of gaafate won nufi jedhe innamaan dandee dhaletee amminne gara haadhisaatti gajjeebee mara lammeessaa dhaleta ufi jedhe isaan woo jedheen an dhugumsi itti medheen kan woo jedheen nam dhaloota haares dhibii dhalet lakkisi nam gar waaqa dharg hin jiru odheen nam dhaloota haaressi namiit kan isaa edheen nikodiimoon amminne takka dubbi ta'uu benne dubi isaan dabre hubsi waannin innama duniyaa kanaan lilla fedha isaa waannin innama jeeletuun ilmi isa tokkochka isaa ufirra ergee duniyaa kaatti duub ilmsuunnen namse teennaa fedhee dhiigisaaf buusa duub namis dhugoonfetu onnitti isa hin duutuu jireen mashaa dargetti waannin ilmi isaa namse innama dura baasaaf duniyaa kaatti erge takka mo'aatii namaatiif ergine hareewoot kiyya iseen maana dubbii tana haa hubetteni wanni isaaf dhufeef dirbu waaqamu dhagarii isaaf dhufe dirbuun sunne tokko calla isaan woon jedhe dirbuun ana dhugaan ana hiyo jireenninen ana nam aarboo lakkisi kun waaqa waliin dharguu fiicha arfeessaa ilaala nam maallumu tokki jira ka oduu isaa dhage nam sun dirbuu dheertu ijeeme isaa dhuf duub woon jedheen koyi ilkan keena fayyisedheen isa moo jedheen iseen innamaa woo won sheekkaa iseen dhagariisen lakkisi hin dhugoonfattunoo jedheen kan namsu moo jedheen qaallich ishee gurbaan kin duniyaa dhaqqabedheen isaa moo jedheen been edheen ilkan ke jireen dargeta kan namku dhugoonfatee gale mal nab sun galee warge nam hojii isa midhaas tokko jedheen gurbaana fayyeedheen kan woo jedheen malam wayyaa argetedheen ishiin washeetteen malsaa tolba teetteen kan abbaan gurbaan suni saan sun saa'iniin achi isaan hin fayyaadheeni dubtan hubete kan nam kun gammad guddiyoo gammad maana gurbaa isaa fayyeefi nam sun walilla iman hin qabu daddoo bayyaa sun imal dheeraa keessu imalee isaa dhufee dubu gurbaa isa fayyisaa kadhateefi mali isaan gurbaan sun hin du'u hin jiraata hin fayyaadheen inni na dhugoonfate dubbi sun isaan won jedhe iseen innamaan wowon sheekkaa dhagarte lakkisi hin dhugoonfatten wadheen ishii sun nuunni ar harkaa nu qabdi dhugumamuu nu wowon sheekkaa nu dhagariise lakkisi won waaqaa hin dhugoonfannu dubbintuun ta waaqati nuti jedhani arra tana fiicha shaneessaa ilaala qaar jerusalem kas koonnoo innamaan harkaan qotiit jira mal tokko mal ishi taatu namuun beeku maleekaan dhufte bisaan koonnoo sun harkaa kokkorsite duub nam dhukkub qab ka'ee bisaan sun isheen dhukkub isa hin fayyi
Namun wal baat fayya.
dhiyyooti namun dursa bisaan sun dur isheen it fayyi nam tokki jira nam naafaa tokko nam kun duub gan soddoma saddeeti qarre xiyyoo koonnoo suni taa'ee duub inni dur nama dudu dur isheen na fedha gaaf tokko isaan dhargee duub gaafate ati fayyisaati feetaadheen kan duub nam kun isaan won jedheen an nama qaqqaar hin qaboodheen mara walba bisaan kan malaayikaan nu kokkorsiti ammoo nam walba nam dur bu'a an tabar qabaadhe hin saamedhu duub nama qaqqaar hin qaboodheen ani isaan won jedheen lafa kee muqeeqa kan freddi ofirra ijeemedheen kan nam naafaan kun lafa keennaan malu sun naaf isa baafatee ofirra ijeeme nam kun gammad guddiyoo gammate Ilaala ilaala ana fayye kuloo jeema ilaala ilaala ana fayye kuloo jeema.
guyyaa wontu itaatinen guyyaa waanin funnaan baafatanii an kadhatan wadhee yoo kaaloleen diiniyannen ha aadaa baaftee guyya sun won midhaasinuuf yoota midhaasinen dagiitti himtu aadaan guyya sun won hin midhaasin kasit baasen tokkinnen woshiyeet guyya sun kas muqeeqaa namuun baatin jedhe mal kaaloleen abbaa amtan nam sun muqeeqa sun baachis isaa hubette dallansuu guddiyoota dallante kan kaaloleen sun woshiyeet nam kan nu ijjeefne lakkifna inni nam dasaamu hin ijjeefna jette waliyyette hariyoot kiyya qaallolee diiniya gugurdaan sun talaatan samamette ishiin urg nam gan soddoma saddeetii naafaan taa iisaanitti dhufe fayyis urg ishiin gammaddu isit muqa qabaate tanaaf dadallanti icha jaayessaa ilaala innama guddaatti mal isaan won sheekkaa tan dhargen iisa faan ba'an bare walbata imbo innama sufaanumisiya mal tokko innama alfu shanii jira ka waadii isaa caqasa dhufen innamaan sun guyya mizimma pakaatuu isaa fotte isaanis sagalee sooratiin waadii isaa caqasan duub isaaneen ishee innamaa sun hawwunno qaba haa hubete isaan nam tokko dagirtii isa suni maqaa isaa filippoo dhani waamamoo jedheen nu mukaatee bitee eessa dhargine dheen dagum irti isa suni nam tokko an dura yarani kamoo jedheen gurba tokkitti arm jiraadheen ka qurxummii lamaaf mukaatee shan qabu isaan woo jedheen beenaa gurba sun kottaan jedheen sagalee isatiin waliin kan inni dagirtii isaa hiyyota waatisan caqaftun duudu nam walba agdasa teessisee taa jedheen kan isaa mukaateef qurxummii tuun itti eebbise gargar ciir harkaan ciiraa birrii ciree duub eegiyya mukaate sun guddettee mal dabarte nam walba soorete quufee amminen irra hafte uu gumi iseen wanta haadha gartani qurxummii lamaaf yoo mukaate shan ka inni nama guutu kan duudu quufe sooratee mina irraa hafta dhagartani. Fiicha namba saddeetii ilaala. Gaaf tokko isaa fi hirtii isaa lama ishee akkan dirbuu dhiyaatu nam ilballaa tokko dhargette. Kan daddi hirtuun tun gaafette oonnoo abbaa namse midhaase. Nam ka ilballaa kamuu abbootisaa teettee gaafette. Nam kun namsee midhaasine abbootisane namsee midhaasine woon ballaan tun dhuftee awoo dhibbu namkaatti hin dhuftee waaqitti moo shan keessaa nam kan irraa midhaasa fedhe. kan isaan hancuuf lafitti tufe hancuuf sun jiisee biyyaan kan isaan hancuuf lafitti tufe hancuuf sun jiisee dhoqqeen wal kas dhee korkorse ilnama dife egiya isaan woo jedheen namka ilballaa suniin beeni dheqi koonnoo bisaanii dheqi koonnoo sun nama qasha siloomee yaadeen ufura dhiqedheen dhoqqe sun egiya namni dheqee dhoqqe sun bisaan kasitti ufura dhiqennaa malum sun ilbanete guyyaan kunno guyyaa waan inni naman haarbaafetu hojii midhaasini ankaletu jedhe dad nam kun beet nam kan bal'aa kan mal ishii nam kan dhagarte takka hin dhugoonfanne akka inni nam kuuni kan fuute qaalolee diiniyatti geessitee duub kan gaafete atin dursa ballaa attam dhagarsatan argetennaan kan nam koo jedheen nam tokkiitti fuudhee dhoqqee ilan dibee eegiyya malu sun dhoqqasuuf bisaan kasitti fura dhiqennaa ilbanadhee dhagarsa argedhe jedheen eegiyya namaan kun ishiyaa dhiisaan nam kan fayyise haa hubeten kan inni namaan gaggar qoodan ka dhibin wayyedhu nam namsa midhaas kun attam dandee waan akkana midhaasaa dhuma guddibi nama isheetu inni nam kun namu haqiiqaa waan inni ergete ergettu waaqati duub nam namseeti muwwatte inni namaan guddate qanyee qabeen nam kun kalballaa kun ka issi isheene nam dhibii ishaani isaanii takkan dhugonfatanii dheqanii abbootii nam sunii dheqanii gaafatanii nam kun kuunu maalanii abbootiin nam kuuni woo ishii namtan abbaan nam kan fayyis kun dhiisaa ammine nam kun kaamil ballaa kun kanuma jettuun qaalolee gurgurdaan diiniyaan abbootii nam suni sun minni waaqaa sun kasaa hadhin kan abbootiin gurba suni nam kuuni wo isheetteen inni nam guddiyoo dandee dubbii iseen iseetti hima gaafeddaa inni yuu haa iseetti himu kan mara lameessaa dhette nam kun gaafet ka ilballaa nam kun won jedheen ani ishee nam namsee qabuuf nam namsee hin qabnu gaggar hin beekoodheen won ani hin beeku ani dursa ballaa kan lafin dagar kan nam sun dhufeen fayyiseedheen isaan dubbiin tun lilla qaalolee gugurdaa diiniyaa dallansiiftee eegiyya ishii namkan min waaqa kun kasa haate mali isaan nam kuun min waaqa kun kasa haadhanii in dhage kan dhufe namil ballaa sun dhargee gaafete atin gurba waaqa hin dhugoonfettaadheen kan nam woo jedheen oon jedheen ilma waaqaan sun aantii medheen akkanis dhugoonfedha hin dhugoonfedha isaan ilma waaqaan sun anaadheen eegiyya namni inni dhugoonfete kan eegiyya isaa woo jedheen wannan in duniyaa kan dhufeef nan ballaat hin fayyaa hiyyoo ka laf dhargine hin ballaadheen maana dubbii tanaa hubette innama duniyaa akkas jiru ka ilaan laf dhargu ammoo onnaan ballaat jira amminne innama duniyaa akkas jiru ka ilaan laf hin dhagar ammoo onnaan laf dhargit jira atin onnaaf ila ballaa kaaxiisa dhagartee hin dhugoonfe fiicha sagalee ilaalaa nam tokki jira maqaasa lazaaroo dhani nam sunnen obbole dubra qaba dursuu obboleessa sunne maqaasa tokko mariyaamoo tokkinen maata lazaaroon kun dub dhukkub laafinna dhukkube laaf eegee dub obboleessa ta dubraan tun isa gullaamte waamte isaan woo jedheen dhukkub kun lazaaroo ijjeessu jedheen ammoo dhukkub kan irraan gurbaan waaqaa faaruu dhargeta isaan takkaan waamichi amtan laazaroot waame sun hin dhenne maayeegeennaan isaan woo jedheen dagirti isatiin hariyyaa keen lazaaroon hin rafa ani namtan dheqee hirriba kaasa jedheen daddirtee woo isheetteen woon hin rafu hirribni isatan saa lakkisetteen nam isaan dheqee hirriba kaasa yeessuun nam sun hin rafu illeen hin du'e ammoo daddirti isa woo inni hin rafi isheete woon hin duuta akka isheene isaaf daghirti isannen eegiya yaatee wor lazaaroa laf beten jedhe sun dette mal ishin dhufsun innama guddaatti yuulee akkan booya amminen obboleessa dubratuun lamaan tuun callisisanii on qabbaneessin malmaataan isaa dhufe dhagarte manussu utaalteet dhufte waati silaate malkan dur dhufte obbolees kan kisilaan duuwwatteen moo aliin beekaatteen waam taanneen ati waaq kadhette won at feet kadhette inni sittum kannaatteen isaan won jedheen obbolees kan kee lubbuu kasakaa jedheen mal inniin obbolees kan kee hin jiraata lubbuunit jeebiti jedheen ishiin gaaf yoomilqiyaamaa isheeti isaan won jedhe kakaasuuf ka jiraachisinnen anaa naman dhugoonfetu maayyee indu'innen hin jiraataa isaan boo'e mariyaamuun yuultee boot dhargennaa ininnen garaan hammaate boo'e kan eegiya waliin yaate baree dibbe lazaaroa waliin dette ada yoosi innama woondu laf qotanii laf kas hin kaayinu dhakaa cabsanii boolkasit qotanii dub kas kaayin kan eegiya isaan dhakaa sun irra buqqisaadheen kan obboleettisatuun mattaadheni waamte isa inni bulto afur booltan kas bule ofin du'e duubi hi'a jaa'etteen isaan waan jedheen an takkasii tiimneedheen nam dhugoonfetu dandeetta waaqa hin dharga hiyyenneedheen ani isaan waame lazaaro kasabee jedheen kan mayitiin tuun ta lazaaroa ta waya adiyan itmara qabdu lafa kaatee sabaate bool dhakacha sun kan isaan ishiyan waya sun irra baasaa jedheen waya isaan dursa isaan waliin dheeben areewootki lubbunnen dubbi waaqa hin dhugoonfatti hin diddu wanu isa dhugoonfen nu hin duduunu ammoo nafkeen hin du'ee hin ciccita onnitteen hin duutu jireenma shaa dargetti jecha namba kudhanii ilaala isa mara guddaa waadii guddaa waadiyee amminen wo sheekaa guddaa midhaas akka innamaan dhugoonfatee inni lillum nam ergetu waaqa jeebii kan guyyaan isaa ka duuniyaa kan kasa haraawi dhiyaata ammoo isaan du'in wottokkitti irraaf ta inni midhaasu won amtan is irraaftuun guddaa maallumu Wanti maalumuun sun maal?
lubbuu isatti caqasitti hima kan seetoletan wo isin caqaftun akka hawaaf aadamiin namsa midhaasite hin qaabetten namsa ishii midhaasisuutti hawaaf aadam waaqan gaggarbaas amma waan in jelal guddoo ishii jelata duub ahaddiit kannewon jedheen dirbu isan aattin gajjeebisan iseen kannaadheen dirbu toqochi innin baan ka isaan danda'anii isittin gajjeebiyon ta'in baan buusati dhiigii isaa innamaa fedhe buusu jedheen Isaan waniin dhufeef dhiigisaa namsa tennaa fedhee buusateef dhufe. Nam dhiig isaan namsa tennaa fedhee buus dhugoonfetu. Naarti dura ba'a. Onu isa dhugoonfennee faayaan hamtu midhaasa hin mamennu dirbuu isa lakkisi. Ammoo ishiin tun callaan namsa midhaasa irra nuun dogortu. Fiicha kudhanii tokko ilaala. Maayyee isaan du'e mayitisa sun fuulanii innamaan baree dheebaa geessan. dibbeen boollisaa dhakaachaan cufa qabdi duub gaaf ufinnin du'e lambul guyya sadeessaa nadhee sadii baree dibbeessa dhufte balshin ash dhufte baree dibbeessa sun namni hin jiru duub dhakaashkuun ka bool dibbeetiin cufa qabinen irra buqqisanii maddii ciis dhaga nadheessu sadeessu kasa tokko utaalte dhette pitta petroo waamte hiyyo dagirtii isatiin waliin wo isheeteen ishin baa'ii isaa bolkasa fuute bare ishin geessitine hin beennu eteen mal isaan wontan dhagaan nam golba bare boolisa suutu taale ammoo won tokkin achitti nagarre waya waliin dheeben lakkisi in nafti isa kas hin jiru mayittiin isa daddirtiya tuntuutu yuulte bootte warri isheetti faragalte ammoo maryaamuun takka bare dibbeesatiin jee ii jeemne achum jette kan inama duudumaa daa'inna maryaamuun booliitti hiitee bolkas ilaaltennaan malaayikaan lam kas yaajetti dagarte kan malaayikaan wo isheetteen maryaamu ati maaliif booteteen maryaamu isheeteen oo naphii isaanii harkosaa fuudhanii bare geessaneen beeku eteen amminen akkam mogguuf milletennaan in nama dhagarte namsuun nam ishii taatu hin beeddu handuu nam ishii mogguutuuf dhagarsun waame maryaamu mayin akkas jedheen maryaamu malumsun ishee qooqsun qooqi isaa hubette isaan won jedheen aan hin qolin jedheen an takka arrinnen gara bakkiyyaan galle been deqi inama kun tuutu itti medheen anin gara bakkiyya gala kan maryaamuun utaalte dhette dagirti isa tuutu ittimte woo isheetteen anin isaa hadhargeetteen hariyya wonkiy isaan ha jireenit jeebi lubbuu hadabsete Haa hey, in arrinee hin jira. Nutiif waaqa isitti iddoo jira. Waaqa harka miiddaatiin jira.
fiicha kudhanii lama ilaala isaan maayyee inni lubbu kasake wonsheekaa guddaa midhaase iram salaadii tokko isaan baree qarree horaa ijjeta dadhiirti isaa halkan sun tuutu martee qurxummii gurranno ammoo takka tokkinnen horsuun kasaa hin fudhannee qurxummii isaan ishit kullise harii wootkii iseen qurxummii hin argetteni hiyyoo tetteen kan isaan won jedheen waya ak muskeeraa ka qurxummii hin gurretan hoboloan hak miiddaaf isaan kas buusaadheen isin bara sun qurxummii birri dhargetteni kan jar sun wayaa muskeeraa sun darbetteef isaan kas buufte egaa qurxummii birrii hamtu ka ishin dandeettenneen harkiftee kasaan ba'an dargette daddiirtiyan sun ishee abbaan isheen haaso sun isaa ihubenne maayee sun gennaan namirti isa tokko ka maqaa isaa yohaanaadhen ishee abbaan sun isaa hubate duub oh abbaan sun isaa jedheen Phexroon takka ufiin yeenne malusun hobolok saboo utaalee afaan jeebi. Isaan ibit qabadu ibiisuun dursaa qurxummii akka itti waddan. Duuboon jedheen mal jarri itti dhuf qurxummii waddee hiyyoomkaate waliin nyaaddaa jedheen ishee hawwannoo qabdiin beeka. Mal ishiin sagalee soorattee raawwatte. Isaan Phexroo waame Simiyoon ilmi Yohaanaa ati dhugumaan jeeletta jedheen. Simiyoon immoo jedheen ahee ati na hin beedda anis fedhu jedheen. Isaan hollot kanki anatis jedheen ammine maayyaagennaa isa waame simiyoon gurba yohaanaa atin dhugumaan jeeletta jedheen simiyoon immoo jedheen ahee ati na hin beedda jedheen ani si jeeledhe ammine isa immoo jedheen ilmoolee hoolliyaa sagalee ittan akkan jedheen amminne isaa moo jedhe simiyoon gurba yohaanaa atin dhugumaan jeeletta jedheen inni moo jedheen aahee anis jeeledha atinnen hin beedda jedheen isaa moo jedheen hoolloot kanki ana ilaale jedheen bara sadeessaa isaa moo jedhe simiyoon gurba yohaanaa atin dhugumaan jeeletta jedheen simiyoonin dubbitan takkaa hubannee amminnen moo jedheen isa hin beedda jedheen anis jeeledha eegee amminne isaa moo jedheen hoolloot kanki sagalee ittan akkan jedheen isin woosii akka ilaaltan isaan maaliif mara sadi peetros waan lakkisi gaafete
Isaan wanni akkas Peeturaan hedheef isa dubbii isaa ta duraanin itti waaddi ilnama duniyaa kan jirdu hooduu itti himfete.